barbaadate raadiyoon nuuran hudaa sagalee ummata bal'aate nuuran hudaan soora qalbii muslimaati nuuran hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن رقيفتوتا تلفزيون نور الهدى سقنتا كينيا سقنتا akkasuma riqicha sunnaadhaatiin walitti deebineeti jirra. Jalqabatti riqicha sunnaa xiyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee dhibba jaha fi saddeettamii jaha. Waan jedhu xiyyataan ani hojjetaa mootummaati jedhe. Waajjira keessatti intalli takkanatti sesseenti. Intala ijarra buuseeti achumatti ijjina seente jaaladhe fuudhu yaade. osoo ma'an akkanatti jiruu intalli haja ajaa'ibaa sirraa qaba jettee fiigaa dhuftee yogguu haja isiinatti himattu kunoo edaa isiin naan mari'atu jirti tokko ka jaalatteerraa jedhetuufa kan jaaladhee jala gaggabuu jiru jechuu isaati edaa isiin kabiraatti qalbii fannistan immoo isitti qalbii fannise jechuu isaati dubbii wal qabde gaaduuba amma uf dursa manoo biraa dursa fedhinnaa isii dursama fedhinnaa kiyya dursaatu isa harkaa wal qabe. itti ciisee laalee as garagalchee as gara achi garagalchee as garagalchee ittiin si ilaala jedhee bulee itti deebee jee bar duuba rakkoo gartee namni sun hin qabne namni sun nama sii ta'uu miti je'eeni nama bultii sii ta'uu miti je'eeni gama kiyyatti garagalfadhee jedha gabaabdutti duuba iyyataan kun. Intala gurbaa san itti jibbisiisee ceebii inni hin qabne rakkina inni hin qabne itti mee jedhe duuba. Kuni akka hedduu nabiin keenya waan jira alayhi salaatu wassalaam namni tokko macasiyaa ibidda isa galchitu tahuudhaaf isaa ni geeysi kafaa bilmar'i isman gama cubbuutti dhiirtichaaf ni gaya maqaa cirdii yookaan naamusa obboleessa muslimaa balleeysuun jedhe naamusa nama sanii daaraa godhe lafatti laaqe jechuudha. Wuli ammaa achillee intalli biraatillee yoo ka barbaaddu taate intallitu yoo dhageesse anuu akkasitti irraafe akkas rakkoo guddoo qaba rakkoo namni ittiin beeyne qaba naan je'e ebaluun naan je'eetii namni sun rakkoo namni ittiin beeyne qaba irraa fagaadha jettee nama biraati himuu mala. Sunilleen deemtee nama biraati himuu mala sunilleen deemtee nama biraati himuu mala namtichi rakkoo namni ittiin beeyne qaba jechuudhaan oduun akkasii ganda keessa guuttee irraa fagaatuun ni mala namticha gartee akka maletti jechuudha. sunilleen bakka ofirraa laaluu qabdu obboleessa kiyya nama san bultii dhoorge cirdii isaa balleesse naamusa isaa harkaa cabse naamusni isaa deebi'uufii qaba deebisuufii qaba jettee deebisuun sirra dirqama ta'a intaluma akkas jetteen san namni sun ceebii takkallee hin qabu namni isarra gaariitu hin jiru jedhii dubbii gadhiisi yoo duraan gabbaastellee isilleen akkasitti haa deebistu. dubbii hamtuu teessa yoo namatti himtellee isiinis akkasitti haa tolchitu gurra namaa jechuudha. Obboleessa kee zollomtee jirta gara tokkoon. Gara tokkoon ammoo intala miite waan isiin feeturraa xaashoo itti martee gama keetitti deeffatte jechuudha. Bika kanatti silaa wanni ati ilaaluu qabdu. Rabbitu rizqii namaa fida intala san bareedduu ati jettu san ka inni hin dubbifatin duuba hawwisiisee itti gammachiisee itti mirqaansiisee isa duuba isa isa qorattee akka itti heerumtuun dhabdee moo garra fifiidi jechuudha. Garuu sitti mayxeeti dubbiin kanarraa dabdi malee. Raxmanni rabbi akkasuma akkuma gurbaa sanii ari'ee fide siifillee ari'ee fida. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نم ربي إسا صدات ربي كرارك ربون إسا قد رزقي إنك بانك من إسا رزق سلاني رزق أمت دوبا sobdee gartee kararraa maysite dubbiin si sobdee si harkaa kararraa si deebuun isiini mala boru ka jaartii kee sobee ababbalee si jalaa baasee qullatti si hambisu dhufuun ni mala wakamaa tadiinu tudaan aljaza'u min jinsi lcamal akkuma dalagatan argatanii waan facaafatan hammatanii akkuma ati goote kana sitti dalagamuun ni mala jazaan durii oltee bultii ta'a amma oltee hin bultu jedhu manni keenya. akkasuma bikka kana keessatti khiyaanaa yookaan ganiinsatu argame obboleettii tanii gante jechuudha. لا تخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون امانه قانون انتاتو سي امنتي ست رفتيوان لغا اتمو قبض آية المنافق ثلاثة جنب كن عليه الصلاة والسلام حديث بكار بكار في مسلم أديسا كيست ملتو منافقا سديه إذا حدث كذب يوا هاسو نكجبا وإذا وعد أخلف يو بايلما سيني بايلما ديقا وإذا أتمنى خان يو أمانا مسني غناجي لال ati ammas amantee sitti himantee sitti himattee intala tana gante jechu intala ni gante waan isiin gartee duuba sirra barbaadde san malee waan biraa itti himte mallattoo munaafiqaa khiyaanaa ganiinsa shari'aan keessatti lakkoofte jechu haala munaafiqaatirraa fagaatuun barbaachisaadha akkasuma haqa nama muslimaati hir'iste haqqul muslimi cala almuslimi sittun حين مسلمة مسلمة رت جهج نبي كان عليه الصلاة والسلام قيل ما هن يا رسول الله سين سمالي جنان قال إذا لقيته فسلم عليه يو يو إذا كنا متر السلام وإذا دعاك فأجبه يو سيام جل أواد وإذا استنصحك فانصح له يو تلتو سر برباد تلتو إسهيادي جل إن تلتو تلتو يادو سر برباد تلتو سيادو في قبضه وإذا عطس فحمد الله فشمت يو إني هتفتي ربي قالتهم فتيأت الليني isa kana eebbisi yarxamuka allaahu jedhin jechu waidaa marida facuduhu dhukkubsatu gaafadhu waidaa maata fattabicuhu yoo du'e jala deemi janazaasa geggeysi hadiisa kana keeysatti وإذا استنصحك فانصح له تلتو يو إني ناياتي سنجد سر فلال جلا مليسون قبض لقم سيئات دي في اتمو قبض قل الحق ولو كان مرا أبدا وان فريوت الأقام لندبة فلو صدقوا صدقوا الله لكان خيرا لهم يا رب أصو دغا دبتني الله تسلا سنت إساني خير يد دغا دبتون سيف خير ما ست فكات مالي دغا دبتون خير يو أتي سلا انت لسن نصيحة بريد دغا لفجرت همتف أبدا ربي كبيرا يو دجا إسيدا تاتمالي نمانون غوين إنونغويتو نمني دغا نما همتك إنونغو إما في الدنيا والآخرة وكدنيا آخرة كيست ربي سبشان نسيس أسيت اللي تأجاب سيخن آخرة آخرة اللي هو رلاين سيقام تشيس يوكا ولتقب والسيقايا قلتك آخرة سيقام تشيس يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم لا لقمان رقم بهج ربي لقام ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين جابر mataa kee maan ta'in ayyoo abboo maan ta'in dhuguma san lafa keessa malee haqa dabsitu jechuudha wayin fayyadama jettee waan mi'aawaa kana uf dura dabarsuu hin qabu jettee dhara dalaguu hin qabdu duuba nabiin keenya waan jedheetis hadiisa imaamu tirmizi bin asaa'iin dubbatan keeysatti gabaasan keessatti innal mustashaara mu'tamanun namni ittiin mari'atamu amanamaadha yaanii amanamaa ta'uu qaba kanaman ganne kanama gartee jalaa waan biraa hin jenne jechuudha. Qaadhimaa keessatti yeroo qaadhimatu namni tokko qaadhimaa namni qaadhimatu san akka hin qaadhimanne walaa yakhtub alaa khitbati akhii jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam. Hamma inni dhiisutti yookaan hayyama isaa godhutti intala takka hogguu namni qaadhimate akka gartee qaadhimannaa intala sanitti akka nam tokko lafaan kaane jechuudha. Haga obboleessi isaa ka duraan qaadhibate dhiisutti jechuudha. Duuba intalli tun haqiiqaa yookaan nama san barbaaddee sitti dhufte yookaan sima kanaa'uu barbaaddee inna kayda kunna caziiman ligaa shamarranii illee jabaadha. Sima barbaaddee nama biraa gaasi gaafatuun ni mala. Karaa gama tokkoon siisaa ixeesi garsiisti. Yoo san silaafuu rabbi si baase gara tokkoon rabbi si baase garuu gama gara obboleessa kee waan hamtuu irra kaayuutiin rakkina inni hin qabne irra kaayuutiin gaafsanis eh, tawbaa si barbaachisa. Obboleessa kee miitee jirta cafwii isa gaafachuu si barbaachisa jechuudha. Akkana siin jennaa obboleessa keenya. Kana fakkaataa deebisaan وعلى كل أتي قام ربي توبة ديبي وقال فجرت إن تلتهمي دي فما قرتي قربتش اللي قرتي دي فما قافتو إسي اللي وقال فجرت اتهمي yoo gurbacha dhiifama gaafadhe qiyaamaan na dhaabbata balaan na bu'a tumaa yookaan hidhaan na dhufaa yookaan sodaatu taate ammoo cal'isi ammoo gurra isaa akka hamaa hin ta'in intala hubachiisi siin jenna. Iyyannaan itti aanu dhaddacha jaalalaa galmee dhibba jahaa fi saddeettamii torba iyyattu waan jettu. Ani eega bultii ijaare waggaa kudhanii jetti waggaa kudhan caalee jiraa jetti. Jaarsi kiyya nama ummata biratti akkaan jaalatamu akkaan kabajamu arjaa namaati jetti dhuga arjaan bikka hunda jaalatama. nama dhiisii sareellee ni jaalatti adurreen hundi ni jaalatti jala yaa'an yeroo inni gabbee arja adurreellee foon biteetuma jala buusa waan ta'eef sareellee hiyyeessilleen akka ayyootti ilaalee jala deema dureessilleen saahiba godhata haala rabbiin jaalatu doyinummaan jibbamtu wanni banii israa'iili akka dhiiga wal facaasan godhe hamalahum calaa an safakuu dimaa'ahum doyinummaadha doyinummaan nama wal ficcisiisti garuu waan jettu obboleettiin teenya tuni rakkoon jaarsa kiyyaa mana keessatti arjummaa hin qabu ala malee jette yoo akka isin jettu taate waa rakkate waa salphate maaliif jennaan nabiin keenya calayhi salaatu wassalaam waan jedhe kafaa bilmar'i isman an yaxbisa camman yamliku quuta hadiisa muslim namni gartee duuba cubbuu yookaa dilaawuu macsiyaa qabaachuudhaaf gama diliitini gayaafi nama tajaajilli isaa irra jiru qallaba isaa tajaajila isaa baasii isaa dhiisuun qofti macsiyaa jannata isa dhorgitee jahannam isa nayxu ta'uu qofaaf ni geessi jechuudha. Laaftuu miti ilmoo anan barbaadu ilmoo nyaata barbaadu ilmoo uffata barbaadu ilmoo dibata barbaadu hongeessanii alli isarraa quufee manni isarraa beela'uun rakkoo guddoo. garuu waan jennu obboleettii teenya tana itti fakkaatuun ni mala yeroo tokko tokko inni nama fakkaatu tokko ni jira inni gara laafaa waan ta'eef isirra sirra gara laafee rakkataa yeroo rakkoo isaa argu bira dabruu dadhabe waa itti daddarbuun suni si biratti hisaaba ta'ee ati hisaabdee Aha, waan haganaa ka kenne kana silaa yoo nutti baase waa meeqaan godhannee miijatte akkasii yoo kalaaltu taate ilaalchi sun duuba ilaalchufuma qofaa gabbatuudha kafuma qofa ol kaasuudha anummaa naa jiraadhu kana malee jiru ammoo biyya nyaatee haa taa'u marra kadhe jechuudha ta'a jechuudha. Kanaaf haati kiyya faannaan lolte abbaan kiyyallee narraa hin qeebalanii itti himadhaati dubbii tana narraa hin qeebalanii jetti waan hin jirre rakaa'u jirta inumaa hunaan je'anii wanni tokko ka'as jirutu jira namni maal fakkaata jennaan jiruu isaa fakkaata jedhan hiyyummaan dhuguma mana keessaa yoo sitti ka jiraattu taate osoo ati himatiin sirraa dubbatti osoo ati himatiin sirraa dubbatte ayyoon sirraa dubbifti osoo ati himatiin sirraa dubbatte aabboon kee sirraa dubbisa osoo ati himatiin sirraa dubbattee obboleeyyan obboleettiin kee sirraa dubbisan ollaan kee sirraa dubbisan rahimni kee firri namni ati wal beektuun saahibni hundi sirraa dubbisan namni maal fakkaata jennaan nuuroo jiruu isaa fakkaata jedhan jiruu isaa fakkaata kanaaf silaa siinin lola yoo miidhaan hamtuun isinitti ka jiraattu taate miidhaan hamtuun yeroo tokko tokko jaarsaa fi jaartiin ka walitti hin qajeelle ta'anii ni argaman jaarsi ka harka bal'atu ta'ee jaartiin ka harka qal'attu taate jaarsi arjaa ta'ee jaartiin doyna ta'uun ni argama gaafa doyinummaan sun namatti jiraatte u'uu waan inni kennu hundatti guyyuu rabshaadha guyyuu lola maa waan akkanaa kennita wama kennan kanan feetu isin waan fudhatan malee musiiba guyyaa garii jaarsatu gartee doyinaa jaartitu arja waan waan fudhatan malee waan kennan hin fedhu jaarsi tun musiiba anfiq yunfaqa calayka kenni sirratti kennama malaykaa lamatu guyyaa gartee rabbiin uume kana hunda keessatti gadi bu'a jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam tokko maal jedhee ducaayii kadhata yaa rabbi nama kenneef kenni ja'a ducaayii maleeykaatti lafan buutu yoo ati waa kennite abada waan dhabdu waan ol qabattee sirra hir'atu seeta hin hir'atu yaa rabbi gartee nama kenneef kenni kunoo maal jedha yaa rabbi nama qabate ka dhoowwate irraa qabadhu atilleen jedha abaarsa jechuudha kanaaf jaarsi kee akka hundattuu eegaa harki isaa gara kheyrii bal'ate kheyriin inni gartee dalagu sun faayidaan isii dhuftee mana isin dhaqqabdi obse barakaan isii dhuftee mana isin seenti obse jaalalli ilmi namaa ka ati irraa ragaa baatu sun laaftutti hin dhufnee fi rabbi biraa dhuftee fi beeke inna allaha idaa axabba cabdan rabbii yeroo gabricha tokko jaalate jibriilitti hima jedhe jibriilitti hime ani baluun jaaladhee jira warra gartee samitti himi jedhan duuba jibriilni jaalata warra samitti ni hima warri samii hundi ni jaalata achi booda warra dachii keessallee jaalalli isaa kaayama jechuudha jaalalli waan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaatirraa qalbii namaa keessa namaa kaayu malee akka laaftutti namni qalbii keessa seenuu hin danda'u jaalala rabbi irraa dhufteetu akka inni nama biratti jaalatamu godha idan gaafa rabbiin nama jaalate milkiin guddoon sanii achi hin jirtu akkasitti eega obboleetti teenya si jenna kanaafu hedduun rakkatiin hedduun cinqamin eega namaa fuulaafe eega alaa fuulaafe rakkina mana keetii suutaan hubachiisi lolaan maletti dhiirtii lolan feetu mana isaatitti ani mootiidha jechuuf beeka mootii yoo lolaniin akkam ta'a hin dallana abbaan manaa mootii sanitti uf beeka dubbii si deebisuu dadhabus waa isa dhibanis si tumuu dadhabus si loluu dadhabus si adabuu dadhabus garaa isaa keessatti odaa lolaa deema jechuudha kanaaf haala gaariidhaan gaafadhu waan sirraa hir'ate naamusa bareedaadhaan gaafadhu koflaa gaafadhu lolaan gaafatini taphataa gaafadhu itti iyyaa qixaan gaafatini ati aala malee quban qabdu ati maalii malee quban qabdu ati akkas malee akkas hin taatu hin je'iniiti barmucaan keenya kun uffata nu jalaa dhabee jira akka malee garaa na nyaate qullaa deemu jira kunoo. jayii suutaan ijoollee namaatti na jalaa kofliti akkasii suutaan irraa buuse eegaan baafuu garaa laafe isiniifillee garaa ni laafa yoo gartee jaarsi kee kun nama na argiidhaaf gabbahee waan qabu facaasu taate inni nu kasaare inni nu kasaare isinillee kasaarse jechuudha li'annahu faayidaan duniyaatis hin jiru ka akiraatis hin jiru nama gartee yeroo gadi bahee amma biratti maal nuun jedhaniif faaruu namaa barbaadaaf ka kennatu taate kasaara gaafsan wanni ati gootu hin jiru gaa rabbi kadhatuu malee balaa hundaa'uu rabbitu hiika lubbuu tee gama rabbii keetii deebise duuba jaarsa kiyya kana ijoollee yeroo inni mana seenu manaa baqattii jette li'annahu mana isaa keessatti haalli isaa gaarii miti jechuu keeti baqatiinsi ijoolleedha akkuma ati jettu san hammeenya haala isaatirraa baqatuun ni mala yoo kaa'ati ijoollee tanaaf garaa laaftee akkuma xabi'aa dubartootaa ijoolleedhaaf garaa laafti hattaa gartee barumsa isiin barattu ka isii fayyadu ka boruu itti milkooytu keessatti dodhabe ummaatii anarreewwanni jee hayyee dadhabde ofirra taa'e jetteeti ka qormaan ni jiru ka fatanaan jiru fa mana oolchite jechuudha. Gara laafintiin akkasii fuulduratti ijoollee balleessa. Inni kun nama har'aantan ijoollee dhiibeet boru akkasii milkooytu godhuu barbaadu yoo tahe yoo inni ol seene akka zamana ammaa itti jiran kana kunoo ijoollee telefoona qoraqortu ta televizhiina qoraqortu ta waa meeqaatam gootu yoo taate yoo abbaa argite abbaan kanarratti nu lolaadhaaf yoo kafiidee baatu taate amma badii eenyutu qaba abbaan hin qabu siif ijoolleetu gaaf kana badii qaba jechuudha waan hamtuu ujoolleen sun irra jirtu san waan san irratti isii jibburraa kaka'e inni lola yeroo kana ammoo ujoollonni tana baqa manaa dheeysiti jechuu gaaf kanas karaa hin beeyneen amalli isaa hamaasitti fakkaatuun ni mala yoo ammoo dhugumatti ijoollee hayaa qabdu ta kabaja qabdu ta naamusa qabdu akkanumatti ol seenee bineensa ta'eetuma ijoollee ofirratti nyaatu taate nama ijoollee raaxmatan goone ka ijoolleen dhunganne ka ijoolleen taphachiisne ka yoo yaame kootu gurbaa biyyeen si haa nyaattu jedhu gattaa isirra haa teessu biyyeen ka jiru nama gartee xabi'aa badduu nama akkasii yoo ka ta'u taate sun kasaaree jira. نبي كان يوانجر عليه الصلاة والسلام إن إن شر الناس عند الله منزلة يو إن, إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره إن شر الناس الرحمن نما ب... الرحمن نما الله برد كما قبسماتي قياك يا ما نما نمني إسابقة شر إساد إفاف ججة ebal yoo dhufe wayi nuun ja'a jedhanii ebal yoo dhufe nuun dhiisu jedhanii sharri isaa baqaaf jecha kan namni ija isaa arguu sodaatee jalaa karaa adda addaa jalaa miliqu jedhe duuba sun guyyaa qiyaamaa nama irra hama walaw kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك ربي نبي محمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام كزجد osoo nama hamaa ka haala hammaatu ka qalbii jabaatu taate silaa moggaa keetii faca'anii si waliin hin ta'an jechuu sahaabonni si waliin hin jiraatan jechuu haala toluun guyyaa qiyaamaa miizana akka haala toluudha guyyaa qiyaamaa keeysatti gartee madaala akka haala toluudha yaanii dalagummaan takkas ta akka haala toluudhatti ulfaattu hin jirtu dalagaa silaa kheyriidha gosa meeqaatamta dalagan sanirra wanni xusnul khuluqa haala tolurraa nama miizana kaasu hin jiru haala toluun nama qofa mi hatta bineensotatti illee raammotti maan ta'in beeyladoota waliin waa hunda waliin haala tolutu barbaachisa kanaaf yoo gartee haala hamaa dhugumaan ka qabaatu taate kasaartanii isin kasaarse ilmaan illee dhabee rabbi illee dhabee jechuu yoo ammoo sharrii ijoolleen akkuma gartee duuba xabi'aa amma gaa baratame haa ijoolleen barumsa dhiistee ayibaadirra goggoydee telefoonarra goggoydee televizhiinarra goggoydee yoo abbaan achi dhufe fiitu kuni yoo kana ta'e kuni rakkoo miti waan balleessite beeytiif ijoolleen baqatti bineensi maalii fi guyyaa nama dheeysa jennaan. waan halkan dalage beekaa jedhan akkas ta'uun ijoollee ni mala kanaafuu wacalaa kulliin rabbi khayrii isin haa godhu jenna abboleetii teenya hedduu cinqii guddaa hin arginu hedduu cinqamin jenna rabbi kadhadhu si biraa rakkoon jiraatus akka rabbi si qaceelchu isa biraa rakkoon jiraatullee akka rabbi isa qaceelchu akka isin lachuu walitti qaceelchu isinin jenna barumsi keenya karraa asitti dhaabbata jazaakumullaahu khayran وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالتما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعا جالتو بيكم سرهم بيكم سسني هذا بلو نولي وروان أجير رافا يدمونها أقولو Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akhiraa argadhaa wassalaamu alaikum wa rahmatulahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة